radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi yumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda iri no kuri fm ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi wa eshatu akadomo radiyo yacu viyoboye akadomo komu ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose naho kuri facebook x instagram na youtube ni viyowe radiyo yacu kuri mikoro muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu cyumweru gishize ikigo cyita ku bafite ibibazo bya otizme mu rwanda cyateguye ibiganiro by'iminsi itatu bigamije gusuzumira hamwe uburyo bwo kwirinda umunaniro wo mu bitekerezo mu gihe hari byinshi bisaba umuntu gutekereza cyane iki ni kimwe mu by'icyo kigo cyita ku bantu bavukana ibibazo bya otizme mu rwanda giherutse eh, kuganiraho byari bigamije abantu b'ingeri zinyuranye ariko by'umwihariko harimo ababyeyi bafite abana babana n'ubumuga cyangwa se uburwayi bwa otizme mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi twabatumiriye madamu rosine duken kamagaju washinze akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya autisme rwanda turagaruka ku byavuzwe muri ibi biganiro no ku bibazo bya autisme mu rwanda icyo kibazo uko cyifashe n'ibirimo gukorwa madamu rosine duken ndagize nti mwirangwa amahoro
muraza muraza mwakoze kudutumira mwiriwe neza yego turaho ikaze mu kiganiro muri isanga hano ku ijwi rya amerika
murakoze cyane
ye mu kanya turareba uko ikibazo cya otizime kimeze mu rwanda n'icyo ikigo mwashinze kirimo gukora ariko reka duhere kuri ibi biganiro nari mvuze haruguru hariya eh, muheruka gukora mu cyumweru gishize kuki mwasanze ari ngombwa byari bigamije iki
Eh, murakoze cyane Eh, biriya bigatwara igihe by'iminsi itatu twari twabiteguriye ababyeyi b'abana bafite autisme hano mu rwanda ariko aho n'abaturuka ahandi bashoboye kuza Eh, twateguriye n'abandi bumvaga ko hari eh, ni- n'icyo kiganiro baje ariko cyane cyane kuba kugira ngo tubafashe tubaganirize kuko buriya iyo ufite umwana ufite autisme ntabwo biba byoroshye Ah, bisaba ingufu nyinshi z'umubiri mu bwenge mu kwita kuri uwo mwana burya rero umubiri iyo unaniwe no mu mutwe harananirwa iyo umuntu adasinzira neza iyo umuntu ahora ahangayitse afite ibintu byinshi atekereza nabyo umubiri uba ukeneye cyangwa umutwe ugira umunaniro ukabije utu- usaba ko eh, turawitaho icyo kiganiro rero cyari gi- kigenewe ababyeyi n'abandi bantu bose baba bakeneye ku- kuganirizwa kugira ngo eh, ubuzima bwo mu mutwe cyangwa umunaniro wo mu mutwe ugabanuke
Mm, birumvikana ko ibintu byavuzwe mu minsi itatu ntabwo dushobora kubihinira mu minota cyangwa se mu isaha imwe dufite wenda ariko umuntu yakwibaza ati se umuntu ubana n'ibyo bibazo ko eh, wa wundi yavuze ati ubutabushya bwita ubumera ko ari we uba uzi umuruho afite ko aba ari uzi uko ananirwa mwatanze bwenge ki cyangwa se uwuhe muvuno wo gufasha umuntu uri nko muri icyo kibazo kuba yagerageza kuruhuka mu magambo make ushobora kugira nk'u- nk'icyo wabwira abateze amatwi y'ikiganiro cy'icyo inama mwabagiriye
Eh, ababyeyi bityo umuntu utazi ukizwe nta n'ubwo yakumva impamvu z'icyo kiganiro Eh, ariko abantu babizi cyangwa abantu bafite umwana ufite autisme barabyumva baba bazi umunaniro bafite ari umubiri wose ari mu mutwe n'ahandi kubera ah, umuntu ufite umwana bisaba guho- bizana kuri uwo mwana uko ameze ariko bisaba ingufu nyinshi Eh, muri ibyo biganiro byamaze iminsi itatu cyane cyane twibanze ku kuvuga ese ukizwe n'iki no gusobanurira ku bantu ukizwe n'iki ese umuntu yabyifatamo gute kugira ngo umuntu abanze amenye koko ukizwe aha hakurikiyeho eh, ibi- ibiganiro byari bya- biyobowe na albert gakwaya abaganiriza ku babyeyi baganira ku byo bavu- babamo barasangiza ababyeyi bari aho n'abandi bantu bari baturutse mu bi- mu bindi bigo kuko ntabwo ari aba bafite abana baba bacitse gusa bitabira ibyo biganiro hari n'abandi bari babikeneye kandi baraje gusangira rero kuganira no kumva inyigisho no kumva uko umuntu akwiye kubyitwaramo byafashije ababyeyi n'abandi bose bari bitabiriye ibyo biganiro Ba- benshi batashye bumva ko bafite barahuje bavuga bati ibiganiro mwaduhaye bimwe biradufasha biratwubaka turamenya uko dukwiye kubyifatamo tu- no kuku- no kumva ko hari umuntu ukumva kandi a- a- akakugira inama ndabyo birafasha rero ibyo- i- i- iyo minsi itatu twese twayivuyemo twese twaravuye kuko burya hari igihe wumva umuntu ariko nawe ugakirira muri ibyo biganiro bitu- bivuye mu mu biganiro abandi batanga mu ndetse muri egisperiyanse umwe wese atanga hazamo eh, gu- gu- ndetse gu- gu- ku- gupakaza eh, egisperiyanse umubyeyi yavuga ku ntoki wenyine umubyeyi yamubwira ati byari bimeze gutya natwe byagenze gutya ndetse ntaheranwe n'agahinda cyangwa n'umubabaro ahubwo akagira icyizere akava azi ko ibyo acamo hari wenda yariciyemo kandi yariciyemo neza hari i- ibisubizo ku kintu cyose rero nacyo ni ni- ni- ni ibyo bintu twa- ibi biganiro byagize akamaro ku babyitabiriye cyane kandi tuzakomeza ku- gutegura kuko bifite akamaro kenshi ku- ariko ku babyeyi hari n'abandi bose ibindi niyo umubyeyi ya- yafashijwe bityo n'umwana ajya afashwa afatwa neza kuko mama cyangwa umupapa ataha nawe yumva afite ingufu afite imbaraga zo gukomeza kwita ku mwana we no gukorana n'abandi bashinzwe kwita kuri uwo mwana
Mm. waruvuze uti twatangiye dusobanura otizime icyo ari cyo aho rero nari navuze ko ndi turi buze kuhagaruka none reka dusubire aho ngaho n'ubundi nk'abateze amatwi kino kiganiro wabasobanurira otizime ni iki ekizime na mu bundi ni isomo rinini ariko umuntu ya- yabivugaho kuri bike Mm.
ekizime irangwa n'ibintu bitatu Eh, icya mbere ni ibibazo mu mivugire y'umwana cyangwa umuntu mukuru umwana ufite ekizime kenshi usanga ashobora kugera imyaka ibiri itatu ine cyangwa no kuzamuka atarashobora kuvuga mama atarashobora kuvuga papa cyangwa naho yaba avuga akavuga ibintu nk'uko abibona atarishyize nk'umuntu mukuru ashobora kuvuga ikintu ariko ntagisi- ntakivuge nk'uko twebwe abatari abawuti tubivuga tukabivuga harimo diporomasi tukabi- ariko we nk'umuntu mukuru iyo agiye kubivuga akivuga uko kimeze uko a- adaciye hirya no hino abana bato rero eh, twakira kenshi eh, baba batavuga bafite ikibazo cyo kuvuga bumva ariko ntibavuge wanamuhamagara ntiyitabe ukagira ngo ntiyumva kandi yumvise Iyi- iyi- iyo mivugire cyangwa kominikasiyo ni cyo kintu cyane gihangayikisha ababyeyi kuko kubona umwana utaguhamagara ngo mama cyangwa ngo uhamagare papa murumva namwe nk'ababyeyi biba ari ibintu biteye um, uh, bibabaje uh, bihangayikisha aba- ababyeyi cyane icyo ni kimwe ariko ubwo nkivuze mu ncamake Mm.
kuko iyo havuze kominikasiyo mu isomo ryose iki ni cyo bita imibanire y'umwana n'abandi imibanire y'umwana ni ko akunda umwana usanga atazi gukina n'abandi usanga atazi kugira urugwiro yabona na papa na mama baje ntiyerekane ko yishimye cyane ngo agende abahobere nk'uko abandi bana bose bagira cyangwa yabona abashyitsi kure ngo ntababona eh, abandi bana bariho barakina ukabona ntabyitayeho ugasanga akenshi yibereye ahantu he mu nguni ye ah, ak- agakina cyangwa akinisha akantu kamwe cyangwa u- ukabona abantu ntababona ari mu isi ye bavuga ko ari mu isi ye ari muri monde ye icyo ni icya kabiri icya gatatu ni imyitwarire ye byitwa kompaktoma tuvuge kompaktoma mu gifaransa Mm.
imyitwarire ye ni wa mwana utamenya gukina utamenya gukinisha ibikinisho utamenya u- u- ubona aguma agenda akubagana yurira cyangwa se n'aho adakubagana akabona arigunze ara- araguma ahantu hamwe ntabwo aritonze bitazijyanye n'imyaka ye ugasanga ni wa mwana eh, kenshi iyo afashe n'igikinisho nk'imodoka nta gikinisho nk'imodoka ukabona arareba nk'amapine gusa ukuntu azunguruka ariko nta gikinisho avuga ati "Mm, nk'abandi bana ukuntu bakina ukabona bafite i- ikintu kreativite mu mutwe wabo cyangwa se i- i- i- em, i- kenshi usanga n'u- n'umwana eh, bagira n'ibibazo mu kurya cyangwa ukuntu aratoranye cyane bagira utuntu nk'utwo ibyo rero ni ibimenyetso bikuru by'ibyo bintu nabivuze byerekana ko umwana afite sine za otizi ibyo Mm.
bintu bize ni ukuvuga ngo umwana wese ashobora kugira ibyo bi- ibyo bintu uko ari bito izo sini uko ari eshatu ushobora kugira kimwe ushobora kugira bibiri ushobora kugira byose ariko ah, izo si- iyo otizi rero ikindi nabwira abatwumva ntabwo iza nyuma umwana avuka ayifite umwana avukana otizi ntabwo otizi iza nyuma ni ukugira ngo abantu bajye bibaza ngo baramureze ngo cyangwa hari umuntu wamugiriye nabi oya umuntu umwana avuka afite otizi
Mm.
arakoze Eh, none wari utanze izo ngero uko ari eshatu nta nubwo ari ing- ingero ni ibimenyetso bigaragaza ah, ikibazo cya autisme umuntu avukana umuntu ashobora kuyivukana ku rugero ruto undi akayivukana ku rugero runini biramutse ari uko bimeze bi- bipimwa gute umuntu ya- yamenya gute ko uyu muntu afite icumi ku ijana bya autisme cyangwa ijana ku ijana bya autisme
otizi rero kuyi- kuyi- iyo bariho baragira bayigira igipimo cyangwa diagnostique Mm.
Eh, nibyo otize ziratandukanye cyane hari otize nyinshi kuko n'abafite otize bose baratandukanye nta mwana usa n'undi umwe wese aba yihariye no kumufasha biba byihariye ntabwo bose bafasha kimwe Eh, kugira ngo umuntu amenye dogere cyangwa igipimo eh, hari byinshi umuntu areberaho Uh, kuko hari ibyo bavuga ngo autisme na trouble associé ni ukuvuga ibintu byishamikiye kuri autisme hari igihe umwana ashobora kuba afite autisme akagira ibyo bita deficience mentale cyangwa sinzi ukuntu umuntu yaziga mu kinyarwanda Eh, hari igihe umwana ashobora kuba afite autisme akagira epilepsy ariyo bita igicuri hari igihe umwana afite autisme akagira trouble alimentaire ari ibibazo mu mu kurya hari abandi bagira ibibazo mu kuryama eh, mu gusinzira hari abandi mbese ibyo ni byo bita twubakiye mu kuba ibintu byishimikira kuri otizi ibyo byose rero ni byo bituma haza kuza nivo y'iyo otizi kuko hari ibyo bita otizi y'isevere ni ukuba ikomeye ya yindi irimo deficience mentale andi irimo twa tuntu utundi tuntu twinshi twishamikiraho tugatuma wa muntu ufite otizi afite n'ibindi bintu byinshi biriho afite n'ugasanga no kumwitaho biragoye bisaba ingufu nyinshi ariko uko bimeze kose uwo mwana bamwitaho kandi akanawe akaba akagira ubuzima ubuzima bwe bukagenda neza iyo bamwitayeho iyo ni hari donc hari ibiseve hari n'indi iri moye hari n'indi iri hagati na hagati hari n'indi izindi nkeya ariko izo zose ziratandukana bidukurikije na bya bindi byishamikiraho bikuriye ku izina nk'uko abagore bose batandukanye kandi badahuje izo fime cyangwa twuve niho rero umuntu agenda muri diagnostic y'uwo mwana wongeraho ikintu cyihariye kuri uwo mwana ukiziye ubukana bwe n'ukuntu umuntu yamwitaho ntabwo rero umuntu yavuga ngo uri hejuru cyane cyangwa uri hasi cyangwa iki byose biva kuri ibyo bintu bishamikiyeho iyo umwana afite otizime biranyura atakintu gishamikiyeho atari nta gicuri cyangwa ibindi bintu biba byoroshye kumwitaho no kumugorora no kumukurura tumuvana muri hafi ya otizime umuntu amujyana mu isi yacu
hanyuma se mu by'ukuri otizime ntabwo navuga ngo kuko wavuze ko umuntu ayivukana ariko imvano yayo iterwa n'iki hari ibintu bishobora gutuma umwana uri mu nda yagira ikibazo cya otizime cyangwa hari se uburyo mu maraso y'ababyeyi hari ibintu bishobora kuba birimo byagira uruhare mu kugira ngo umwana avukane otizime bigenda bite
kugeza ubu umubyeyi ufite utwite umwana yirinda nk'uko umubyeyi wese akwiye kwirinda kwirinda inzoga kwirinda ibintu byose bitari byiza ku mudodo nk'uko abaganga cyangwa abandi bantu babishinzwe babivuga cyangwa babihanira ku bamama hari ibindi kuri umuntu ufite umwana uvugana otizime ntabwo umuntu yavuga ngo byatewe n'ibi kuko ibintu byose byagiye bagira bigaho hari abigeze kuvuga amavaca hari abigeze kuvuga amapesticide hari abandi bize kuvuga bavuze ibintu byinshi ariko kugeza uyu munsi nta na kimwe kirashimangikirwa cyangwa kiraba konfirme kiremezwa ngo bavuge bati ni iki gitera yocira nubwo tuzi ko hariho jene bigati konsande ariko nayo ntabwo itera yocira imwe yonyine kuko iyo ufite iyo jene ntabwo iza yonyine ngo itere yocira hariho ibyo bita fagitire d'environnement ziza kwapiye kugira ngo uwo mwana azaze azazane yocira ibyo turi kugeza uyu munsi nubwo bakibikoraho cyane bashakisha igitera otizime ariko ntabwo kiragera aho bavuga ngo ni ikintu gitera otizime ni nacyo gituma nta muti cyangwa nta kintu kivuga ngo hari vakisi ya otizime cyangwa hari umuti wayo kugeza uyu munsi nta muti nta na vakisa kuko hataramenyekana neza igitera otizime
niba nta muti ni ukuvuga ko iyo yivukanye biba birangiye ubana nayo kugeza uvuye ku isi cyangwa hari uburyo abantu bashobora kuguta hari ibintu bishobora kukunganira ku buryo yagenda ikiramo ukagira imyitwarire nk'iy'abandi
ntabwo umuntu yavuga ngo ko umwana avukanye otizime ngo birarangiye oya kuko otizime ni nk'uko umwana aba abona ibintu mu buryo butandukanye nk'uko twebwe tubibona nicyo gituma uyu mwana umuntu agiye kumufasha ni ukumufasha kumwigisha ibya bindi atazi ni ukumwigisha kuryama ni ukumwigisha kunyamira ku gihe n'umwana udasinzira neza ni ukumwigisha gufungura ni ukumwigisha kujya kuri tuwarete ni ukumwigisha ibintu byose byose byose we adashobora kwiyigisha kuko atazi kwigana nk'uko abandi bana biga bakura bigana abandi we ntabwo aba abizi nicyo gituma niyo horo cyangwa niko kazi k'umurezi ugiye kumwigisha amufasha niba umwana atazi kuvuga ukora ibintu byose kumusimira ukoresha hari metodoloji ukoresha yo kumusimira kugira ngo umwana azabashe kuvuga azabashe gukomunika naho umwana yaba atashoboye ijwi ashaka gukomunika akoresheje amafoto akoresheje ibindi bintu umuntu aba yaramwigishije kugira ngo ashobore kuvuga icyo yifuza kuvuga akomereke kuko iyo umwana aba yavukanye iyo kuko avukana otizme ntabwo tumureka ahubwo turareba ese wa mwana ikibazo afite ni ikihe ni iki tumufasha tukamwiga iyo tumwize rero tumenya imikoresho kumufasha ntabwo duterera aho ntabwo umubyeyi yavuga ngo umuhinzi yarayivukanye ntacyo twakora ahubwo ni ugushaka ababishoboye ababyigiye bakamufasha nkuko nabivuze nta muti nta kintu na kimwe umuntu amuha kereka kuba umuvura nk'uko wavura undi mwana wese niyo arwaye inkorora ni ukumuvura inkorora niyo arwaye umutwe ni ukumuvura umutwe niyo arwaye mu nda ni ukuvura mu nda ariko ntabwo umuntu avura usize umuntu aragorora niba wa mwana kuko hari hari abana benshi tubona bagira ikibazo cyo kujya muri tuwarete icyo kintu ni ikintu gihangayikisha ababyeyi kuko n'umwana ageze ku myaka y'itanu cyambara ibintu bimufasha kugira ngo ye kwiyanduza icyo kintu cyo guheraho kugira ngo umwana nawe cyangwa n'ababyeyi baruhurirwe n'ukuntu umwana yabaye afite isuku atakibyikorera ni ukubona ibintu byose ni ukubibigisha ntabwo rero twamutereraho kandi ibyo byose bigerwaho ntabwo ari uguca umugani n'ibintu bigerwaho iyo umwana bamufashije neza ari bakoresheje imitegereje igenewe abana bafite ubukene
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turi mu kiganiro muri sanga umutumirwa wacu ni madamu rosine dukene kamagaju washinze akaba ari n'umuyobozi mukuru w'ikigo otizme rwanda reka noneho tunyarukire ku mirongo ya telefone twakire bamwe mu banywanyi b'ijwi ry'amerika bakurikiye iki kiganiro duhere kuri samuel mwanafunzi muraho cyane
yego muraho moro cyane uherereye he samuel
jyewe mperereye muri kenya
ni ikibazo ufite cyangwa n'igitekerezo
ikibazo nari mfite kuri iyi kibazo cya otizme yego
ese iyo umuntu ahuye n'icyo kibazo ni ibihe bimenyetso ashobora kuyibonaho cyangwa se ababanye kumubona bakavuga ati iyi kibazo ni indwara ya otize
twari twabaye nk'ababivuga mu ntangiriro z'iki kiganiro sinzi niba wari wakurikiye ariko reka ndeke umutumirwa agusubize
yego ntabwo ntabwo ntabwo ntabwo ntabwo ikibazo cye
yabazaga ngo ni ibihe bimenyetso bigaragaza yuko umuntu afite uburwayi bwa otizime nzi ko hari ibyo twavuzeho kare ariko wenda mushobora kumusubiza
murakoze cyane koza twari twabivuzeho ariko dusubiremo harimo ibibazo by'imivugire y'umwana umwana ushobora kugera imyaka itatu ine itanu no kuzamura ataravuga ataravuga papa mama atazi gusaba amazi atazi kuvuga nshaka amata ndetse atazi kumenya ikintu na kimwe ariko yumva ikindi ni imibanire ye n'abandi ubona umwana arigunze umwana ntazi gukina n'abandi umwana ntabona papa na mama ngo yishime ni ibintu nk'ibyo ugasanga harimo akantu katajyanye n'imyaka ye icya gatatu ni imyitwarire ye usanga ntazi gukina gukinisha ibintu umwana ukubagana ni umwana ugenda ukabona ntaguma hamwe akaguma umuntu umureba akaba ari unanirwa ndetse ibyo byose ugasanga umwana ukuntu yitwara ntabwo bijyanye n'imyaka ye sinzi niba mwabyumvise ndahamya yuko yabyumvise hariya ku buhanga bw'ibyuma bambwiye yuko bamurekuye ariko ndumva yakurikiye icyo mwamusobanuriraga mu kanya naringize amatsiko yo kwibaza ntihari igihe abantu bavukana ubumuga bwo kutavuga ariko ukabona afite aratyaye arakoresha amarenga ariko agasobanura ibintu mu buryo ashishikaye ubona ko rwose uretse kutavuga mu by'ukuri nta kibazo afite ibyo kutavuga byaba bifitanye isano n'ikibazo cya otizme iyo bimeze gutyo bitandukanira hehe abaganga bashingira kuki bemeza yuko uyu muntu nubwo adashobora kuvuga nta kibazo cya otizme afite
murakoze cyane hari abana bamwe bajya bakoresha iyo tubonye ko umwana adashatse kuvuga kuko hari igihe nubwo aba yumva kuvuga bikamugora gusobanura ijwi bikanga niho navugaga yuko dukoresha amafoto kugira ngo umwana ashobore gukoresha amafoto cyangwa ashobore gukoresha amarenga ariko cyane cyane twebwe dukoresha amafoto aho bitandukanira umwana ufite otizme nubwo atavuga aba yumva nubwo atavuga agatomore ibyo bikaba byumva n'ukuri aterekana ko abyumva nk'uko navugaga kare ntabasha kumuhamagara ntahindukire kandi yakumvise ariko hari abandi bafite ikindi kibazo ni uko batumva koko ari antikate y'ikutuza ariko bo ababafite biratandukanye kuko hari n'abaza batavuga ariko bikazagira aho bakavuga bagatangira kuvuga ibintu byose kubera habayemo kwa kubitaho dukikije dukoresheje metode dukoresha kugira ngo twite kuri abo bana ikindi ni uko nk'uko nkunda kwivuga kenshi ababyeyi kenshi baravuga ati arasuzugura cyangwa ntiyumva abana bato abana bato kenshi usanga baraciye no kwa muganga ngo babanze barebe ko koko abana nta kibazo bafite mu gutwi iyo bagiyeyo basanga nta kibazo umwana afite ni ukubera wa mwana nk'uko nabibabwiye uko bumva ibintu uko babona ibintu n'uko bareyagisha cyangwa uko bitabira ibintu tagisesi yayo icyo kimwe n'uko twebwe tubikora nk'uko nimuhamagara kitaba ariko twebwe umuntu akuhamagara avuze n'izina ryawe ataguhamagaye ruhindukira bo rero icyo kintu baba bagifitemo ikibazo ni naho rero kenshi abantu bibaza wenda wasanga atumva ntaho bihuriye nubwo harimo mu bihugu bimwe bajya bakoresha amarenga kugira ngo bafashe abo bana mu kugira kominikasiyo ariko twebwe hano dukoresha amafoto kugira ngo umwana azavuge kandi duharanira ngo umwana azavuge iyo byanze naho ni bake byanga nubwo bavuga bavuga make ni duke ariko bakazavuga iyo byanze naho dukoresha ya mafoto navugaga kugira ngo icyo ashaka cyerekane akoresheje ya mafoto
reka noneho ubwo tusoje ibyo gusobanura ikibazo cya otizme uko giteye reka noneho unyemerere dusubire ku kigo otizme rwanda inkomoko yacyo ni uko waje kugira igitekerezo cyo kugishyiraho ibyo bintu byaje bite kubera iki wumvise ko ari ngombwa ugomba gushinga icyo kigo
murakoze ndibaza yuko ntabwo nkiri muto navugaga ngo nzakora muri etizime kuko nanjye ntayo nari nzi ariko nagize amahirwe yo kubimenya ngeze mu gihugu cy'ubufaransa aho nabaga niba ari ngombwa nyuma nza kugira amahirwe yo kuza gukora hano mu rwanda nza guhugura abantu bakora mu bigo byita ku bana bafite ubumuga icyo gihe niyo naje mfite specialite yo kwigisha kuri etizime nyuma yo kubona impamyabushobozi yo kwinjira fite de lyon mu bufaransa nkomera neza igihe kinini nkorana n'abana bafite otizme na experience ihagije kuza gukorera hano no guhugura ngeze hano rero mu rwanda nasanze otizme itazwi kandi nanjye ntabwo nari nzi ko otizme yari iba mu rwanda kuko nanjye nayimenyeye mu bufaransa ngeze mu rwanda rero nasanze ihari muri nsanga kandi abantu batayizi hari muri bibiri na cumi bababaye kubona asanzwe kutayimenya ntabwo byatumaga n'abana badafatwa neza ndibuka ko nakoranaga na dogita nasuye nyakwigendera na gasanaduba ubwo twakoranaga icyo gihe bose bari bafite inshingano bari bafite akazi ko kwita kuri abo bana no ku bantu bafite ibibazo by'ibyo bya handicap niyo twaganiriye dukora ikintu dufashanye dufungure ikintu n'ababyeyi benshi barabisaba kuko ntabwo nta shuri ryari rihari eh, ryafasha abana ntabwo ari ibintu byari ntabwo ari ibyo byaba byoroshye ariko nifatanyije n'umuryango wanjye n'umugabo wanjye n'abana tubyigaho kugira n'inshuti ziradufasha hari benshi badufashije muri iki kiri kumwe nka kayumbanije eh, baraje dushyira hamwe dutangira iki gikorwa muri bibiri na cumi na kane tubitangira abantu baravuga bati reka ntawe tuzi niba mu rwanda intayi ibintu ntaho ngo bihaba ariko twatangiye dufite abana batandatu ariko ubu tumaze kwakira abantu bamaze kwisuzumisha hano ni benshi bamwe na magana atanu abana tumaze kwakira ni benshi bararenga ijana baza abandi ikinejereje ni uko harimo bamwe bamaze kugiradiyetinga bamaze kujya mu mashuri asanzwe bakurikira amashuri neza harimo umwe uherutse kujya muri segonderi ubu yatangiye kujya mu mwaka wa mbere iyo ni ni ibintu bidushimisha kuko kuva muri bibiri na cumi na kane dufungura ubu tugiye tumaze imyaka cumi dufite um, ibintu byiza twakwishimira kubona abana bamwe barateye imbere kubona abana baje batavuga bavuga kubona ababyeyi bishimye kubona umubyeyi wishimye akagira amarira y'ibyishimo niwo musaruro ukomeye dufite kubona abana baza baza amakuru twumva bigenda neza mu mashuri ni ibintu bishimishije cyane kuri byo iki gikorwa n'abo dufatanyije ni nk'umu- ni nka kontribution cyangwa ni umusanzu wacu tuba dutanze ku gihugu batubyaye ku gihugu dukunda twifuza ko giteza imbere niwo musanzu wacu wo kwita kuri aba bana bafite autisme kuko twabyigiye tubifitiye ubushobozi tutari abantu baje bakora ibintu batize cyangwa batazi turabizi kandi ni nicyo kintu twumva twakontribuye hano kuri ibi Ah, ntidukorera gusa mu rwanda dukorana n'ayandi masosiyasiyo yo muri afurika nk'ayo cote d'ivoire nko muri congo braza muri congo kinshasa muri eh, burkina no mu bufaransa eh, n'ahandi tu- tuzakomeza gukorana nabo ntidukora twenyine rero dufatanyije n'abandi kugira ngo ikibazo cya autisme muri afurika nacyo kimenyekane kandi cyemerwe umuti
Mm, mu kanya uvuze uti ngeze mu rwanda nasanze otizme itazwi ubu ubona byifashe bite ubona ko mu rwanda hari ahantu haba hari iki kibazo abantu bataragisobanukirwa cyangwa bamaze gusobanukirwa ikibazo icyo ari cyo
Ni- nibyo mu rwanda ubu ngubu ababyeyi niyo babonye umwana afite imyitwarire i- itameze neza bizitira kujya kwa muganga kandi ubu kwa muganga presque hose bamaze kumenya sini za autism ku buryo nubwo amashuri ataragera ahantu hose ariko ari abaganga ari n'aba- abajyanama b'ubuzima kuko nabo hari aho tumaze kugera duhugura abajyanama b'ubuzima bamwe bamaze kumenya autisme bamaze kumenya ibimenyetso byayo noneho mu rwanda kuko abantu benshi bakurikira amarezo sosiyo bakurikira ibiganiro bigenda bitangwa hirya no hino kuri autisme Aba- aba- abanyarwanda bara- batangiye gusobanukirwa rwose ku kintu cyitwa ah, autisme no ku kintu kureba iyo habaye ikibazo ku mwana barabimenya kare baka- kuko tubakira nk'abantu bavuye hirya no hino dufite nk'abantu bimutse bamaze gutura hafi yacu kugira ngo abana babo bige ubu ikigenda navuga ko igisigaye ari ugushyira amashuri ahantu hose kugira ngo umuntu ntagire urugendo ajya ku ishuri kugira ngo umwana w'umutisi ashobore kwiga Mm. reka twakire pro robert ikaze mu kiganiro muri isanga
Iya, alo.
Eh, uherereye he robert
Yemerereye Ingozi mu Burundi.
Eh, ni ikibazo ufite cyangwa ni igitekerezo
Cari igitekerezo nari mfise kw'ico kiganiro gusa mwosubiriramwo kuko muri aka kanya sinari ndi hafi y'iradiyo.
oya ubwo ntabwo wakurikiye rero niba t- ntabwo twasubiramo ibintu twavuze mu minota mirongo itatu n'itanu wenda we wabonye ku mbuga zacu ariko ntabwo ikiganiro cyose ni- ntabwo twagisubiramo ngo bikunde ariko urakoze cyane guhamagara ku ijwi ry'amerika Eh, murakoze cyane umunsi mwiza aho mu burundi
Eh, ndi renova ingozi mu burundi wa ingozi yego radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi ikiganiro ni muri isanga umutumirwa ni madamu rosine duken kamagaju washinze akaba n'umuyobozi mukuru w'ikigo autisme rwanda niwe turimo kuganira mu kanya madamu rosine uravuze uti umusaruro wa mbere tubona na marira kubona amarira y'ibyishimo y'umubyeyi abonye umwana we ashobora gukora ibintu atagakoze aho ngaho muri autism rwanda mu by'ukuri mukora iki iyo babazaniye umwana nk'uwo mumufasha mute mukora iki bitwara igihe kingana gute
Eh, murakoze Ah, aha hano du- dukora ikintu kiri ku rwanda kugira ngo buri matike y'umwana wese uje tukamureba tukareba ikizimu yuko imeze uko iha- eh, uko ihagaze tukamenya icyo dushobora kumukorera kugira ngo tumufashe mu kugira ngo atere imbere tukamugira gahunda ye tukoza hamwe hanyuma tukamwigisha mu kumwigisha dukorana n'ababyeyi ababyeyi n'abapateneri bacu turakorana icyo gihe rero eh, umwana iyo amaze kugera hano dukurikije uko ameze nuko ndayobye bose baratandukanye dukurikije uko ameze uko ameze tumushyira mu ishuri runaka niba avugije akoresha icyongereza tumushyira mu ishuri ry'icyongereza niba akoresha igifaransa mu ishuri ry'igifaransa ariko ntibibuza ko bose biga izo ndimi hanyuma umukurikirana agahera kuri cya kintu kigoye cyane cyane niba ari kujyana umwana kuri tuwarete kugira ngo amenye kujya kwiga muri tuwarete wenyine ariko icyo kintu kugiheraho tukamufasha kugira ngo abe utwara ndetse abe otonome hanyuma ikindi dukora cyane eh, ni ukugira ngo umwana yige nk'ukundi mwana wese yiga niba ari muri materineri ariga materineri akurikiza gahunda ya materineri kandi tumuvura cyangwa tumugisha bya bindi byateraga ikibazo bituma adashobora kwiga- kwiga mu ishuri risanzwe Ah, ese bimara igihe kingana gute ha byose biva kuri yabautizme y'umwana kuva twatangira umwana umwe niwe waje amara amezi atatu atangira kuvuga abandi barashaka kumara umwaka barashaka kumara imyaka ibiri barashaka kumara amezi atandatu barashaka kumara indi- n'imyaka aho bose bakimaranye imyaka itatu yavuze ha- hashize imyaka ibiri n'amezi ane atangira kuvuga biza gutyo ariko hari n'abandi bavuga ariko batavuga bya bindi twabajyana mu mashuri asanzwe iki ngiki bigisha byose tuba dushaka ngo tugire inkurija tubajyane mu mashuri asanzwe bakomeze bige nk'abandi bana kuko twifuza ko bazabaho neza muri sosiyete isanzwe bagashobora n'u- ushobora gukora agakora naho yaba akora akantu gato ariko akagakora kuko nta mwana ushobora kuvuga ngo nta na kimwe atakora muri izo kapasite zabo rero zitandukanye ni icyo tubaherekezamo ni icyo tubafashamo kugira ngo bakigereho yewe muri mu kwa karindwi no mu kwa munani twagize ibintu byo kugira um, gu- gu- kugira gucapa cyangwa kugira pensi kugira amataburo hano bagize amataburo meza cyane kandi kuva ku muto kugera ku ku wo hejuru ku mukuru bose barabikoze kandi ba- babikora bishimye n'uwo tutari tuzi ko ashobora kubikora arabikora kubera twamushyize muri mu mwanya we tukamushyira akabikora mu gihe yumva ko ameze neza twese natwe hari ibintu bagenda badutangaza ugatangaza ibintu byinshi tut- natwe tutari tuzi ko ashobora gukora rero mwakoze amataburo duk- dukora ibintu byitwa monitibe ni ibintu bimeze em, bi- biriho penseri bacatseho bikamera nka nk'urumuri tubishyira mu mazi ikarongi nijoro byamuritse ikiyaga biba byiza cyane twese twagize mashini kuko twararebye tuti ibintu byakozwe n'abana bacu twese twabigizemo uruhare tubona icyo- ubu- ubwo bwiza bw'ibyo bintu bakoze tubona ko abana bacu bafite eh, tubabaye hafi tukanabafasha bashobora gukora n'ibirenze bakora ibintu byiza cyane kuko ubushobozi n'ubwenge bwabo burahari bisaba juste twebwe ngo tube hafi yabo kugira ngo ibyo bintu babigereho muri make navuga yuko ah, ntabwo navuga ngo bimara umwaka cyangwa ibiri hari n'ibimara imyaka myinshi hari n'umwana tumara nk'imyaka itandatu ariko aho yavuye uko twamufashe nuko ahageze ubu umubyeyi wawe witwa kiri ni ugushima imana kuko ameze neza ariga kandi mu gihe gito nawe azaba ageze mu mashuri yandi agiye kwigana n'abandi bana
radiyo ijwi ry'amerika dusubire ku mirongo ya telefoni twakire Cyril muvunyi ikaze mu kiganiro muri isanga
amahoro amahoro muraho neza ikomera cyane
yego urahagana hehe Muze, nitwa gutyo ndi mu karere ka kayonza mu rwanda Mm.
kugira ngo mbashimire kuri uwo mutumirwa mwatuzaniye no kuri iyo nsanganyamatsiko yo kuvugaho hanyuma nagira ngo mbaze uwo mutumirwa wo mu rwanda eh, abana bafite ikibazo cya otizime bari nko ku kigero eh, ku ijanisha bari nko kuri kangahe ku ijana hanyuma se eh, nk'abana ni ku ijana nk'umwe- abana nk'icumi ku i- eh, nko ku ijana mu bana bavuka ni bamwe ba- bahura n'icyo kibazo ikindi nagira ngo mbaze eh, umuntu umwana wa- wa- wa- umuntu wabaye wagize icyo kibazo eh, ubona mu mikurire ye mu gihagararo ashobora kuba eh, mu ndangamutima wenda bitarimo neza no ku- kuba- no kuvuga bita- bidakunda ariko mu- ubundi mu mu gihagararo mu mikurire umureba ubona yuko akura hanyuma ikindi nari numvise ni uko nubwo wenda muvuga ngo ntabwo ntabwo ibasha gukira numvise yuko nk'aho abana babazanira batavuga eh, bigeraho noneho no kuba bavuga bakavuga numva yuko no kuba ni- no guhura n'abandi bana nabo ubwabyo hari icyo bishobora kuba byabongerera kuruta uko bashobora kuba iwabo nk'ababyeyi babo bashobora kuba babaheza mu gikari bakabafata ukundi kuntu kutari kwiza nyine ariko numva yuko no kuba babashyira mu bandi bana eh, bakabasha gu- gu- gu- kubona abandi bana bakabasha gukina n'abandi bana n'ubwo wenda bo biba bitameze neza bitewe n'impamvu zituruka kwabo numva yuko no kuba bahura n'abandi bana nabwo ubwabyo hari ikintu bishobora kuba byabongerera cyane ko eh, umutumirwa wavuze yuko eh, ari ukurya ari ukuryama ari ibintu byose nyine bisaba kuba ba- byakwigishwa Eh, nagira ngo abashe kuba yatubwira nyine kuri iryo janisha by'abo bantu ikindi eh, yatubwiye ko atari abizi yabimenye ari hanze ariko se abifashwamo eh, leta hari ikintu bimufashaho ubundi mu- mu- ku- ibintu kubikora ni ibintu bitoroshye a- ari ibintu sinzi leta hari ikintu imufasha cyangwa se yaba afite abaterankunga bashobora kuba bamufasha eh, muri ibyo ngibyo murakoze cyane urakoze Cyril muvunyi ugire umunsi mwiza aho i kayonza
yego namwe ibihe byiza madamu dikena
Eh, murakoze cyane Eh, ni- ah, ni- ah, numvaga bivugwa nabi ariko hari ibyo numvise Eh, yabazaga posantaje y'abantu baba bafite otizime Mm.
Eh, ubundi buri wese tubwira ko umuntu umwe ku ijana aba ari afite otizime iyo urebye rero abantu bari mu gihugu tukareba turashobora gusanga dufite nk'abantu ijana ibihumbi ijana na mirongo ine bafite otizime ariko ntabwo twagendera kuri ibyo gusa kuko iyo habaye diagnostique iri aprofondi cyangwa i- sinzi ukuntu wabivuga, iri aprofondi umuntu yabona na benshi Eh, kuko hariho abantu bashobora kugira ubutizime ariko ntibiboneke cyane ah, akaza- bakazajya babona ko yenda ari umuntu wirata cyangwa ari umuntu utavuga ari umuntu umeze gutya bamenye ko ari otizime afite imibare rero ntabwo iramenyekana mu rwanda iri hamwe kuko statisitike ntiziraboneka ntabwo zi- kugeza uyu munsi nta statisitike dufite tugendera kuri uwo mubare wa aposa wa ons ikindi kuvuga kw'abana usanga hari ikintu cyabyerekana muri fizike ye cyerekana ko afite otizmu ubundi umwana intoki si ukuvuga ngo ni ubumuga muri fizike cyangwa iki niba umuntu ufite ubumuga bw'ingingo arashaka kugira otizmu afite otizmu ni nko ni umuntu nkatwe ushobora kugira izindi ibindi bibazo ashobora kugira imiryango icyatsi fizike ashobora kugira izindi ndwara ashobora kugira ibindi bintu bimubuza kubaho neza ariko umwotiste ntabwo aba afite ubumuga fizike ku kuvuga nabyo ni hari igihe umwana ashobora kuvuka akageza imyaka ibiri avuga ariko wenda filime za utizi zitabonekera mu kuvuga gusa ariko hari ya myitwarire nayo irimo iyo umwana atitaweho rero neza akenshi agera ku myaka ibiri ugasanga umwana atangiye kwigunga mu bwenge biba byose bigashira bikagenda bikazasaba ko bongera kumwitaho kugira ngo barebe ko yongera kuvuga kandi yaravugaga ngo ata mama avuga utuntu twose nk'abana b'imyaka ibiri ariko yageze ku myaka ibiri n'igice bikagenda neza ibyo birabaho cyane ni ukuvuga ko baba batarabonye izo filime za utini imbere ngo bamwiteho hakiri kare ikindi nanone ko nibyo kimwe ntikira ntikira ariko urashobora kubaho ugakora ukaba umuganga ukaba umukontabwe ukaba mekaniki ugakora akazi ko ariko kose ushaka ufite ubutizima kugira ubutizima ntibibuza gukora cyangwa kuba integire muri sosiyete igituma tubitaho ni ukugira ngo tubereke ukuntu biga babaho baba muri sosiyete rero ibereke imyitwarire ya sosiyete yacu uko ibishaka kuko bo twe tuvuga ko bari mu minsi yabo bari muri mondo yabo niyo kubitaho ni ukugira ngo nyine bamenye ukuntu bikomporta bitwara iminsi yacu bamenye ukuntu bahura n'abandi bantu bamenye uko bitwara kenshi abantu bafite ubutizime bagira ikibazo cyo kugira inshuti kuko batazi gushaka inshuti icyo kintu batakizi mwabuze ngo guhura n'abandi wenda byabafasha no kugira ngo bavuge guhura n'abandi ni byiza ariko guhura n'abandi abo bandi batabumva ngo bamenye ikibazo bafite ngo bamenye niba hari n'icyo bavugije cyangwa bakoze ntibabahohotere kuko nicyo gituma kenshi dusanga abana babahisha mu mazu cyangwa bakabakingirana kuko iyo basohotse sosiyete irabakubita sosiyete irabwira ya majambo atari meza bakababwira bya bindi bitari byiza noneho ugasanga ababyeyi barabashisha mu nzu kugira ngo be gukomeza kubahohotera kubagirira nabi kuko ni umwana w'umunsi cy'umuntu nubwo atagusubiza neza aba atabuze byose arabyumva kandi akabibika ibi rero kubajyana hamwe n'abandi ni ukubajyana ariko bari kumwe n'umuwafisa niko twebwe tubikora iyo umwana agiye kwiga ahandi tujyana umuwafisa umufasha tumutegura gukomeza kumufasha kugeza igihe umwana tuzadukenera cyangwa ubona ko umwana amaze kumubera ikintu n'ubundi nk'uko mwabivuga ibyo tubikora nka inkiriziyo kumujyana mu bandi kugira ngo yiyentegere yiyenkiriziyo kugira ngo mu gihe kizaza azashobore kubana n'abandi nta muntu umuri iruhande mwavuze ati ese leta hari icyo idufasha iradufasha iradufasha kuko dukorana na minisante dukorana na minisiteri ya edikasiyo dukorana n'abashinzwe abana n'imiryango tudakoranye nabo ntabwo twashobora kuko ni ibintu bisaba ubushobozi ni ibintu bisaba gushakisha abo baterankunga cyangwa abafatanyabikorwa abafatanyabikorwa ntibaza tudakorana n'inzego z'igihugu leta mu kudufasha idufasha cyane muri sansibirizasiyo kugira ngo twige imenyekanishwe hose mu myigire y'abana minisiteri ya edikasiyo turakorana cyane kugira ngo turebe icyo umuntu yakora kugira ngo abana bose bagereho izo serivisi kugira ngo abana bose turebe ukuntu bazabona aho biga mu rwanda indi niba nashubije ibibazo byanyu mwakoze njye ndumva ibibazo yari yabajije byose wabishubije ariko bitumye ngeweho ubwo nibaza ntikurikije iyo mibare wavugaga mu by'ukuri umuntu yavuga yuko ikigo mwashinze cyaba kigifite inzira ndende yo kugira ngo kibe gishobora guhangana n'imibare umunsi nk'ubukangurambaga bwabayeho wenda abantu benshi bakaba basobanukirwa ibyo bintu mubona ikigo muyobora gifite ububasha cyangwa se ubushobozi bwo kuba cyakwakira abantu bangana gutyo
hari abantu badashobora kurenza kandi aza igiciro cyacu twifuza ko ahubwo abana bajya bakagira ababafasha kandi babihugukiwe aho turashishikariza yo guhugura cyane abarimu n'abandi bantu bose bahura n'abana kugira ngo aho umwana wese yabonetse afite utizi ashobore gufatishirizwa mu karere cyangwa aho atuye ibyo ni ikigo cy'ubucuruzi kirambye aho kugira ngo abantu bose baze mu kigo ni byiza nuko bafashirizwa mu mashuri aho bari bakaba bafite abarimu bahugukiwe cyangwa bazi uko bakwita kuri uwo mwana tukagira n'abandi bantu abajyanama b'ubuzima bo bamaze bamwe mu bice bimwe aho tumaze kugera bamaze kubimenya kandi turategura noneho n'ukuntu twagira apurikasiyo izafasha kugira ngo umuntu wese cyangwa umubyeyi ukorana n'umujyanama w'ubuzima azashobore kumenya ibimenyetso hakiri kare kugira ngo umwana afashwe hakiri kare ibyo bizadufasha kumenya statisitike statisitike ntabwo twazikora twenyine nk'ikigo cyihariye ni ikintu gikomeye gifashwa na leta na serivisi za leta tugejeje gukorana nabo nk'uko dusanzwe dukorana nabo kugira ngo izo statisitike zizaboneke ntabwo ari ikintu cyoroshye kandi utizwi ni ikintu ku isi yose birahenze birahenze cyane kwita kuri uwo mwana kwita ku babyeyi kuko buri mwana umubyeyi cyangwa famille promosise kugira ngo uzajye mu kazi kugira ngo uza bitwara amafaranga bitwara ingufu muri mu bushobozi muri tikizare mu bintu byose mu buzima bwawe bwose hazamo ingufu zisaba ingufu nyinshi imbaraga nyinshi kugira ngo umwana amwiteho
mubaye nk'abaduhereza icyerekezo cya otizm mu rwanda ibyo mwifuza gukora mu minsi iri imbere ariko se mbere y'uko dusezeranaho icyo wabwira abanyarwanda ubutumwa wumva watanga ku kibazo cya otizime ku banyarwanda bose baba abafite abana bafite icyo kibazo baba n'abandi wenda bafite abana badafite icyo kibazo ubutumwa mwumva mwabagenera muri uyu mwanya bushingiye kuri insanganyamatsiko n'ubuhe
nakoze ikintu nabwira abatwumva ni uko babonye ibimenyetso bakwihutira cyane kugana kuri ari abaganga kugira ngo babasobanurire babanababwira aho bashobora kujya kugira ngo umwana yitabweho kuko kenshi hari igihe duhurira n'abantu bakavuga bati twari tuzi ko batubwira tubwiraga ati umwana azavuga n'iwanyu bavuze batinze n'akana kavuze atinze ugasanga umwana aje afite nk'imyaka ine itanu kandi bamuzana mbere hari ibyari gukorwa vuba akiri muto aho kugira ngo umubyeyi atinde ahubwo yakwihutira kujya ku baganga ikindi navuga ni kuri sosiyete yacu sosiyete yacu guhohotera cyangwa kubwira nabi umubyeyi kubera abona umwana yitwara nabi iyo umwana akogamye iyo umuntu atazi ikibazo uwo mwana afite ntabwo ari byiza kwihutira kumubwira amagambo akomereka hari benshi bavuga ati umwana wanyu ntabwo mwamureze neza umwana wanyu twicika gukubita umwana wanyu bakavuga ibintu nk'ibyo batazi ikibazo umwana afite cyangwa ko ari utizima ndarangira abasosiyete yacu dukwiye kureba mu kubaha n'abo babyeyi kuko byaba borohewe kububaha kuko kugira ngo wizitire kuvuga ibintu bitari byiza utazi ikibazo utazi gutuma umwana aho akora ibyo ababyeyi bo ntacyo nababwira kuko babaha abana ese umwana sosiyete ndazi ukuntu bibagora ndazi ukuntu birushya ndazi ibyo babanamo ijoro n'amanywa rero icyo nababwira nti ndabiya ko turi kumwe tubakunda kandi twifuza ko ibisubizo bizaboneka kandi twifuza ko bizaba byiza kurusha nk'uko tugenda tubikora nk'uyu mwaka twagize abantu bagiye graduation bagize graduation na cumi na babiri twizera ko hazabona benshi noneho ababyeyi bakishima n'abandi bataragera iwacu turabifuriza kubona turadufuza murakoze mu kanya nari mvuze nti icyo wabwira abanyarwanda mu by'ukuri ntabwo ndobanuye kuko nzi ko ijwi ry'amerika ikurikiranwa n'abantu benshi haba mu burundi mu rwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo i bugande ndetse n'ahandi hirya hose ku isi aho badukurikira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viyowe akadomo komu ariko icyo nari mbivugiye ni uko icyo kigo kiri mu rwanda hari ubwo mujya mwakira n'abana bavuye mu bindi bihugu cyangwa hari imikoranire mufitanye n'ibindi bigo byo muri ibyo bihugu twaba tuvuze byakira izo ndwara nk'aba twumva bari mu burundi n'aho handi mvuze murabagiriye inama
twakira hano dufite abana abavuye canada abavuye amerika abavuye muri cade abavuye kongo abavuye burundi dufite n'umusaza uvuye angola donc dufite abana bava hirya no hino ariko dufite n'ahandi dukorana nko muri cote d'ivoire dufite abo dukorana nabo mu bufaransa n'ahandi umubyeyi wese mu mwaka tugana turamwakira abavuye kure ntitujya tubasubiza inyuma naho umwenda nta mwanya uba uhari turabafasha cyane icyo nabwira ababyeyi ni ukwegera ni ukudacika inguzi ahubwo ni ukwegera ababishinzwe aho bari hose bazabafasha kuko ureba mu bihugu byinshi nibwo bya afurika nibwo hariho serivisi ariko ahenshi baratangiye hari na serivisi za otizima zatangiye muri afurika henshi ni ukuri ndabyifuza ndabifurije bose kubona serivisi nziza hose madame rosine dikene kamagaju uyobora ikigo otizime rwanda reka tugushimire cyane umwanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika n'ibisobanuro utanze ku kibazo cya otizime mugire umunsi mwiza nshimire kandi inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza